Where they play my tory tory people, yes, so you're ready to talk about you don't show. I don't bring another won't get hurt matter tory. when I want yarn about so that you go know one or two things about them. The one I carry come today na skin cancer. Skin cancer they happen when uncontrolled growth of abnormal cells do for the skin. Now different types of skin cancer nine deal oh. Some they aggressive and difficult to treat pass other ones. Waiting on the cause skin cancer? While the skin uh, cause of skin cancer Not clearly understood, wetin dey support them, eh, wetin dey support im damage to mutation of the genes and dna when dey involved for the formation of skin cells hmm, few factors dey when they play when go place you at risk of this dna abnormal change and they include skin type people with lighter skin dey at higher risk to develop some type of skin cancer. Exposure to sunlight na another one. Chronic unprotected exposure to sunlight dey increase the risk of skin cancer people when they spend plenty time for sun like in construction workers all those ones eh, they don't they at higher risk safe. Any recreational outdoor activity, when they involve constant exposure to sunlight, also they increase the risk of say person could develop skin cancer. Hmm. Tanning beds na another one, and this tanning bed so when they, they practice and well well for the west. The radiation when they produce during this uh, tanning so it they increase the risk of skin cancer by sixty seven percent compared to all those people eh, when not they practice this tanning. Hmm. Age na another one, age na another one age na another thing wey fit increase your risk so say you get am immune system na another one any form of compromise to person immunity e dey put am at risk to develop plenty medical condition including cancer yes history of uh, primary co uh, medical condition when dey uh, eh, suppress the immunity of the person like hiv history of transplant uh, use of immune suppressive uh, medicine etc all these ones eh it dey increase the risk of say person develop skin cancer another one na family history or personal history risk of of say person gets any type of skin cancer e increase um, if the person get history of skin cancer for im family also if you don't get skin cancer before it e will also increase the risk of say you get the condition again radiation therapy na another one sometimes say eh, people they undergo radiation eh, therapy to treat certain disease this one e dey increase the risk of say person can get skin cancer especially for the site of the radiation how you go take lower the risk of say you go get this cancer First of all, you need to limit your exposure to sunlight. They use sunscreen or sunblock cream to protect skin from prolonged exposure and avoid damage. Sunblock with SPFM of at least 30 they recommended to use all year round even when sun not the outside make you avoid to the visit um, tanning parlour examine your skin regularly and report any unusual change to your doctor quick quick hmm. use of protective clothes o your clothes suppose cover your hand your leg dark tight woven clothes They recommended because they don't show say that they offer best protection What can be the symptoms of skin cancer The most common presentation na appearance of mole like growth dis growth eh, e dey most eh, e dey mo e go dey mostly on areas of your skin when they exposed to sunlight This one fit be the only symptoms This mole so eh, it e dey it e go con dey increase in size as time they go If e fit even change color as e begin dey enlarge other symptoms now itching and bleeding of this growth when we talk about so how dem take the diagnose them? if they can't diagnose them, how they go con take treat them? if the simple um, physical examination of the growth eh, and your medical history your doctor think think say you get skin cancer then go do biopsy So take take some samples come out yes uh, they will take am comot the mole and they will go uh, look am under microscope when they diagnose am early treatment go be effective most patients go recover o oh. the treatment they depend on the size of the tumor, the type the way when it e takes spread your age and your general health condition treatment usually they include sur surgery to remove the growth or anti-cancer medication hmm my people. skin cancer fit no dey initially present with symptoms so wen go stress you so most pipo eh, dem no dey even dey usually dey motivated to go check demsef because dem no dem no dey the symptoms no dey stress dem dem just feel say abeg e go go na harmless growth e go go by imsef if you get skin swelling wey no gree comot and e don change colour or e change form as time dey go and e dey bleed whether you touch am abi you no touch am you go just dey easily worried about am abeg go see your doctor make your doctor check am out because early detection and intervention e go improve the chances of effective treatment hell tori tori pipo critical health don say make you hear dis one o critical health say make you know wetin skin cancer be make you know wetin dey cause am make you know how to lower your risk make you also know the symptoms how dem say dey diagnose am and how dem say dey treat am to know more visit critical health website www.criticalhealth.com we also tanda gigba for social media platform follow us so dat we dey drop eh, tori about health matter eh, you sef you go dey see am oyanam we dey facebook we dey twitter we dey instagram we dey tiktok at critical health till hear my voice next time until I carry another oh, get gist con tanda proof your remote all the way from critical health my name na emu the radio when I get battery.